Godinaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti ajjechaa barataa yuunivarsiitii tokko irratti raawwatame jedhameef arsii lixaaf bahaa keessatti namoota hedduu hidhuuf gara hin beekamnetti geessu ka jiraattonni jedhanii himatan ilaallata qophiinarraa jaallanetu dhiyeessa.
Godina Gujii dhiyaa magaalaa Bulee Horaa keessatti barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa ka ta'e dargaggoo Abdiisaa Aduulaa ajjeefamu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru. sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiru.
Magaala Bulee Horaa keessatti qixxaata galgala sa'aatii lamarratti gara kanfaasaatu deemaa jiru. Hunnu waraanaa dhaabbadhu jedhaniini achuma irra saasaan naannoo battalumatti. Gandi dhaloota isaa Kalaaltuu Sawwaa Barataa Yuunivarsiitii waggaa lammaffaa Ikoonoomiksii.
Yuunivarsiitii kam?
Bulee Horaa. Bakki inni itti du'e magaala Bulee Horaa ganda duwwaa tokko keessatti.
Dhee'uu takka rukute namni arge jiraa?
jiru namooti naannoo san jiru jiranii namootaan balbala fiini banatanii keessa ejjanii argaa jiru yeroo isaan rasaasatti bananii dhaanii lafa buusanii argu.
Barataan kun amma awwaalameera.
Kaleessa ganama fuudhanii konkolaataan ganda dhaloota isaa baadiyyaa ganda kalaaltuu sawwaatti fe'anii achitti awwaalli gaggeeffamee jira. Isa kanaan wal qabata baay'een sodaan guddaa sadarkaa mana barumsaatiif sadarkaa godinichaalleetti sodaan guddaan uummati qabu barattoota gara mana barumsaa erganii sodaa kanaan kan wal qabatu baay'ee isaanii baqataniira waan ta'eef shakkii guddaa keessa jiru amma uummati ka mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira karaa qaatti dararamaa jiru jira baay'ee ka jiruunuu magaaluma keessattuu dararamaa jiru baay'ee jiru.
Namni rukute hin beekamaa?
Hidhattoota dhagaati.
Namni to'annaa jala oolee jira?
Lakki namni to'atu eentu jira. sabaaf sablammiin jiru cufti magaalaa Bullee Horaa keessatti jiruuf jiru lubbuu jiraatanii deemuu jiran malee sodaan gugurdaarra jiru garamitti akka dubbatanullee baay'ee nama dhibaa jira abbootiin jaaroliin biyyaallee sodaa abbootiin amantaallee sodaa keessa jiru sheekottiin biyyaallee sodaa keessa jiru wanni amma asirraa raawwatamaa jiru keessumattuu magaalaa Bullee Horaa irratti namni namaa dubbatu jiru kadhaanamu kakolaafamu achumatti mana hidhaa keessatti dhaanicha hamaa irra ga'ee nama fakkeenya hagaa mallicha meeshaa fa'aa turee tiksoo fa'aa mokkonnaa saafa'i fa'aa yoomlaataa maandhoo fa'aa siqaaduu elemaa fa'aa nama jedhan uturaa baallii kana jedhan dhaanichi jajjabaan irra ga'ee nama amma yeroo kana hospitaalatti akka geessan dhabanii warri du'ii isaa fi yoo amma inni du'e maal gootan ka jedhanii gaafatan isa kanarra jirra waan ta'eef baay'ee nama yaaddessa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa bakka bu'uudhaan hojjetaa akka jiran gargaaraan inspeektaraa Ahmed waa'ee kanaa gaafatamanii.
Ani hin dhageenye waan kana gabaa hin dhageenye odeeffannoo illee hin qabu.
Barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa ta'uusaa beektu?
Hin beekaakin wixichi du'uusaa hin dhageenye.
Garuu duraan poolisiin hidhee ture miti hidhaa keessa ture.
Ani hin dhageenye jedha.
Hidhamuusaas hin dhageenye? Attamitti mucicha bartarree? Mucicha attamitti nan beeka jettarree?
Mucicha hin beeku hin jennaan kaampaasicha beeka malee ani mucicha hidhamullee duusallee hin dhageellee siin jedhu.
Mucicha akka kaampaasicha baru beektu?
Ani hin beeku waan beeku hin qabu siin jedha ani kaleessa walgahii addaa oole siin gaddallee odeeffannoo akkasillee hin qabu.
Eessa walga'ichi jechuun magaalaa Bulee Horaa Alamo?
Deebisee sii bilbilaa qofa.
yaalii kootti fufeen bulchaa magaalaa bulee horaa akka ta'an morkataa Teeroo bilbila harka isaanii irratti argeera.
Hello, hello.
Obbo Morkataa nagaa ooltanii.
Nagaa kam?
Fayyumaa.
Fayyaa eenyu jedha?
An jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa.
Dhiifama waltajjii wayii harkaa qaba turte naa bilbiltaa booda. Daqiiqaa muraasaan booda wal arguun dandeenya.
Muraasa jechuun?
Yoo xinnaa ta'e sa'aatii walakkaadha.
Haa ta'u nan deebi'a. Akkuma isaan jedhan deebisee yaalee hin kaasan bulchaan aanaa bulee horaa obbo Kabbadee hoo maal jedhu?
Abeeti.
Halloo obbo Kabbadee nagaa ooltanii?
Nagaa ooltu.
Nagaa jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan oromoorraa.
Abeeti.
Jiraat. Dhumarratti barataan kun yuunivarsiitii Bulee Horaarraa ta'uu isaa mirkaneeffachuuf gara aangawoota yuunivarsiitichaatti hin bilbile.
Alaa.
Halloo Dooktar Balakkoo nagaa ooltanii?
Akkam ooltan?
Fayyumaa.
Fayyaa.
Jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Ayyee.
barataa yuunivarsiitii keessanii ka ta'e abdiisaa adulaa kibxata galgala ajjeefamuu dubbatu jiraattonni dhuguma barataa yuunivarsiitii keessaniiti.
Eeyyee garuu amma mee amma walgahii gubbaa jira. Xiqqoo turtee na bilbiltaa?
Hagam booda Walgahii kaansuliira jira. Ajandaa baay'ee waan qabnuuf gara yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof haga sa'aatii tokkoof walakkaatiin duuba naa bilbile.
baay'ee ulfaadhaa.
Ayyee ishaa ta'u.
Akkuma waadaanaa seename deddeebi'ee yaale garuu milkaa'uu hin dandeenye. Gama kaaniin godina arsii lixaa arsii nagallee keessa uummati hidhamee gara biraatti geessamaa jiraa jedhu jiraattonni eessatti dheen gaafadhe.
godina arsii lixa aanaa fi nageelle irraa haalli jireenyaa jiru baay'ee ulfaata mootummaan wayyaanee kun dhiibbaan uummata irra geessaa jiru baay'ee ulfaataadha mana namoota dhuunfaa irra deemaa balbala isaa irraa cabsaa ibiddaanis gubaa jira uummattoota hidhamee jedhellee gara adda waraanaatti oofaa jira daangarraa waraanni ka'eera jedhaatu uummata hidhamee jedhe ka leenjii waraanaatti akkas hin qabne gara waraanaatti oofaa jira Waraana maaliif ka'e?
waraanni daangaa irraa nu ka'ee jira saniif jecha humni waraanaa nu qabnu nutti hanqataa jedheeti qotee bulama lafarraa guuree gara mana hidhaatti oofee jedhe garasitti bobbaasaa jira Eessaani jedhan addi waraanichaa?
gara gibxiitiin nurra ka'ee jira abbaayin irratti jedhan kanaaf dursa warri yakka sidhame warri yookaan ammoo diddaa gabrummaatti sidhame kunniin achitti deemee waraannamuu qabaata dursa wataadara keenya dura isaan waraannamuu qabanii jedhaniiti Loltuu Itoophiyaa duraa isaantu dhaabatee waraanuu qaba jedhu ee akkas jedhanii itti fe'anii jiran nama meeqa ta'u?
aanaa heeban arsii irraa nama sagaltamatu fe'amee jira. Aanaa ar- heeban arsii jechuun eh, arsii nageellee irraa baroma kana ka fottotte jechuudha. Arsii nageellee irraa ammoo nama dhibba tokkoof saddeettamii lama nama haganaa kanatu fe'amee jira akka aanaa arsii nageellee.
Konkolaataadhaan fuudhanii deemanii?
Halkan fe'anii eh, amma hum- hundi isaa gara waraanaatti seenee jiraatii gara biraa geessaniin illee waan beekamu hin qabu yeroo kanatti yeroon itti fe'amanii deemanii jiran yeroo halkaniiti.
Warra shaakala waraanaa hin qabne uummatuma moo?
Ummatuma ee ummatuma diddaa gabrummaadhaaf hiriira ba'ee jedhee gara hidhaatti oofamee ture torbaan lama dura. Isaanuma humna waraanaa keenna dura ummanni kun gara waraanaatti seenuu qabaata. Waraanni keenna ammoo isaan duubaan ta'uu qabaata jedhaniiti. Nama daangaa falmetu as deebi'ee biyya keessan mootummaa kaasuu danda'a. Diddaan gabrummaa ka jedhamu waraanaan isinii deebuu qaba deebiin keessanii jedhamee itti fe'amanii jiran.
Maatiin isaanii maal jedhure?
maatiin isaanii maaf akkana nu jalaa gootanii yoo jedhee dubbatee namni jecha kana dubbatee kuunin ajjeefamaa kuunin tumamaa kuunis ammoo gara hidhaatitti deebi'aa jira maatiinis akkasii dubbatu dhabee baay'ee ulfaataadha haalli jireenya.
Warra akkas jedhee namoota hidhaman fe'an kun waraana isa kam?
Waraana Agaazii wanni nama dhiphisu haalli jireenyaa mana ijaaradhee qabaa namni jedhee mana ofii irraa abdii kutatee jira yeroo kanatti nama diddaa gabrummaa kanaan hin beekama jedhame mana isaa dhaqanii qabeenyuma isaa waliin gubaa waan jiraniif jiruun keenna baay'ee hadhaadha amma yeroo kanatti. Uummannis dhiphataadha guyyaa kan manni kiyya gubataa shukula jedhu keessa jira hundi namaatu.
Amma ammaatti mana nama meeqaa gubaniiru?
Aga ammaatitti arsii nageelleetii mana nama lamaa gubanii jiranii mana nama jahaa ammoo diiganiiran.
Namoonni keessa jiran immoo eessa dhaqan?
fumanii keessaa yaasanii guban.
Kaabinee aanaa akka ta'an obbo Badhaanee Tolaa argadheera. Halo. Obbo Badhaanee nagaa ooltanii? Fayyumaa? Itti gaafatamaa nageenyaa kan arsii nagallee saajin abdoo sikkisaa bilbila harka isaanii yaaleeraa hin kaasan kanneen biroonis akkanuma deebii biraa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina arsii bahaa aanaa jajuu ganda alaagaa dooreettii fi alaagaa dooree keessatti kanneen hidhaman iddoo biraatti guuramaa jiru jedhu walumaa gala gandattii keessa sodaa guddaa jiraa jedhu.
Aanaa jajuu ganda Orotaa Dooree fi Alaagaa Dooree reebichi ijoollee irra ga'e baay'eedha. Akkuma jiruun immoo amma se'anii dabarsanii jiru ijoollee. Kara dabarsanii hin beeknu.
Warra hidhamee ture moo?
Ee warra hidhamee ture. Du- Haalli tumiinsaa bishaan duwwaatti naqanii tumanii hirreeban aduutti garagalchanii olii gadi godhaa jiru.
Eessatti geessan?
Kara marbeen kun xollaa jedhaa kun kan jedhaan beekamu konkolaataa shaniin gaha.
Nama meeqa ta'u?
Baay'eedha konkolaataa shan jira bakka nama shantama akkanan qabataa kara nama dhibba sadii.
Maatiitti immoo Haalli- maali man eessa geessina jedhu?
Dheerinoon maatiis ilaala. Maatiin lubboofu isaayyuutti dabalameen sodaata maaltu dubbata wanti akka keessa jira. Wanti namu sanaa saamu hin jiru maatii waliin.
Kanaaf yoomi kan geessan?
Dheengadda. Sa'aatii halkaniitti halkanii.
Dheengadda jechuun gaafa kibxataa jechuu keeti?
Ee gaafa kibxataa. Poolisootuma himaa qaba warri keellaa eegu halkan dabarsan jirti.
Ee'uudha kan fe'e immoo?
Agaazii fi poolisootuma qaba warra aanatti.
Attam immoo naannoo sana uummanni jireenyi isaa maal fakkaata?
Yaaddoo fi dararaa badaa keessa jiru. Margi namummaa dimokiraasii jedhamu hin jiru hunduu reebama. Yaaddoo fi jeequmsi guddaa keessa jiru manni akka jiru. Maaltu jira yeroo ammaa kana gadda. Gadda bakka boo'icha kana haalli jiru.
Bulchaan ganda alaagee dureetti Kaliil Gannaa gaafatamanii. Obbo Kaliil nagaa ooltanii? Fayyumaa?
Fayyaa. Eessarraa eessarraa?
Jaallanneen jedhamaan biyyo'ee irraa. Jiraattonni achiin hidhamaa akka jiranii dubbatu reebichaa hidhaan nutti hammaatee jedhu. Maa inni rakkinni jiru jechuuf. Itti gaafatamaan nageenyaa akka ta'an obbo Kaliil Amaan akkas jedhu.
Garuu hidhamaan amma muumuun jiranii waan dhiyoo sana jeeqama kaasaniif.
Jeeqama maali?
sirba garagaraa deemanii taphatanii nibirata namaa gubuun namni hidhame ganda keenya keessatti hin jijjiira.
Ganda isa kam?
Amma eenyu isinii dabarsee dhimma kana.
Ani jiraattotan dubbise obbo Kaliil Gannaa faa obbo Isaa Aliyyii faa obbo Kamaal Amaan faa isaan kana durra deemee uummata hiisisaa jiraa jedhu waajirri keessan immoo waajira dhimma nageenyaati kanaaf maaltu hidhaa sana fidee ka jedhu.
soba soba wanni akkasiin jiru wanni akkasiin jiru nama gara shammoo jahaati.
Kanuma.
Akka ganda keenyatitti jechuudha.
Waliigaloo.
Waliigalaan baay'inaan beeku garuu ani ganda gandaarraa hiika walitti guuramanii ganda lamaanirraa ganda nama kudha lama hin gaanii garuu sababa malee nam tokko wanni hidhame jiru namni ebadu jedhamee hidhame hin jiru sababa hojii isaatiin namni ka hidhame.
Sababi jettanii maqaa dhooftan maal fa'i?
Sababni kambaaniin gara garaa ganda kana keessa jira. Hiriira isaanii bayaniiti. Hiriira sanirraa kambaanii sanitti goranii kambaanii sana dhagaadhaan darbatu ga'anii haala sanirraa ka'anii hidhamanii jiru yeroonni.
Yoomidha kan isaan dhagaa darbatan?
Guyyaa digdamii afur guyyaa digdamii afuriiti.
Labsii yeroo hatattamaa ega ba'e booda moo dura?
Digdamii afurii labsii duran ta'uuree. kana keessa kanaaf haala saniin jeeqamni sun ka'ee poolisii haga darbatu dirasii deemame haala kanarraa kaa'amee namni to'atamee jira. Akka nageenyatitti ammas eegumsi jira sirriidha garuu wanni sochii nama dhoowwu hin jiru ammallee tasuma.
Haganumaan kanarraaf jedhe xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.